radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ihuriro ry'abanyeshuri biga muri za kaminuza zose zo muri icyo gihugu rirasaba leta gushakira igisubizo ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba indambara bari kudushyiramo iyo tutazi imaze guhitana abantu benshi imaze gupfisha abantu hano imbere imana imugunga twapfisha abantu n'amabombe mwese mwarabibonye abana bari gupfa ubusa ababyeyi bagapfa ubusa uzi mu ndambara uri kwica ababyeyi ukica n'abana nta ndambara uzashobora joseph ndayambaje umwe mu banyapolitiki bo muri teritwari ya masisi mu burundi ibinyobwa by'uruganda burarudi byabaye bike kubera iyo mpamvu bamwe mu banyagihugu bigabiza inzoga zikozwe magendu kandi ibyo biyoga babinywa amasaha yose kuko n'akantu umuntu atekera mu mufuka hanyuma ugasanga no gutaha ntibabitaha barambarara mu nzu ibyo rero agahombe ku kinywa no ku gihugu no ku muryango wiwe izo bangara dusaba yuko bazikura kubera twica abantu ku bwinshi tugatwica n'ukuri kw'imana kubaho ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugene Mukankusi umukandida w'ishyaka ry'abademokarate ku mwanya wa perezida wa Amerika Kamala Harris na guverineri wa leta ya Minnesota Tim James Walz yahisemo bazamubere vice perezida biyamamaje bari kumwe kuri kaminuza Temple yo mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania yari ipakiye vice perezida Harris yaboneyeho umwanya wo kuvuga ibigwi bya Walz w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko avuga ko ari umuyobozi ufite ubunararibonye waciye uduhigo mu buryo butandukanye haba mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu bwa politiki no mu bwa gisirikare mu byo bombi bagarutseho bavuze ko Walz yabaye umusirikari umwarimu umutoza w'abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye mu mikino ya football y'inyamerika depite ku rwego rw'igihugu na guverineri Kamala Harris yavuze ko yatoranyije umuntu ukunda igihugu impirimbanyi izaharanira ubutabera kuri bose avuga ko nubwo bava ahantu hatandukanye ariko ibyo baha agaciro ari bimwe icyo tugamije ni ukuzamura abantu si ukubagusha tubona abantu mo abaturanyi bacu aho kubabonamo abanzi tuziyamamaza ku bw'abanyamerika bose kandi tuzakorera bose Kamala Harris na Tim Walz bavuze ko mu byo bazaharanira harimo ubwisanzure bwa buri wese haba mu gutora gukundana n'uwo umuntu ashaka ndetse n'uburenganzira bw'umugore bwo kwifatira ibyemezo ku buzima bwe Harris na Walz bombi basubiyemo ko iyo bahagurutse urugamba barutsinda rujyana igihugu imbere aho gusubira inyuma Tim Walz yijeje Harris ko azamuba hafi Ati mu minsi mirongo cyenda n'umwe isigaye na buri munsi mu ngoro ya perezida Maison Blanche nzatera ingabo mu bitugu visi perezida Kamala Harris kandi namwe tuzababa hafi buri munsi kuri uyu wa kabiri Kamala Harris na Tim Walz bavugiraga imbere y'abantu barenga ibihumbi cumi na bine nk'uko itsinda ribafasha mu mirimo yo kwiyamamaza ryabitangaje ingabo za Israeli ejo kuwa kabiri zatangaje ko zishe abarwanyi mirongo ine na batanu b'abanyepalestina mu ntara ya Gaza mu masaha makumyabiri n'ane igisirikare cya Israeli cyavuze ko umuyobozi wa Hamas wari ushinzwe ibikorwa byo kwinjiza intwaro rwihishwa ari umwe mu bishwe kandi ko urupfu rwe rwagize ingaruka zikomeye ku bijyanye n'ubushobozi bwabo bwo kugeza intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu ntara ya Guswe abaganga bavuze ko ejo kuwa kabiri ibitero by'indege byahitanye abanyepalestina batanu mu nkambi ya Al Bureij mu ntara ya Gaza rwagati abandi bantu babiri baguye mu gitero cy'indege cyabereye i Rafa hafi y'umupaka w'amajyepfo ya Gaza n'igihugu cya Misiri mu masaha akuze ejo kuwa kabiri igitero cya Israeli cyahitanye abanyepalestina babiri irafa nk'uko abaganga bakomeza babivuga ikindi cyahitanye batanu ikani Yunis barimo umunyamakuru waho Mohamed Abu Saad urupfu rwa Abu Saad rutumye umubare w'abanyamakuru b'abanyepalestina bishwe na Israeli guhera ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi uba ijana na mirongo itandatu na batandatu umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM ejo kuwa kabiri yavuze ko bahuye n'ibibazo by'ingorabahizi mu gukusanya miliyoni magana ane z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha amajyepfo ya afurika yibasiwe n'amapfa ivuga ko yakusanyije gusa kimwe cya gatanu cyayo ikeneye kugira ngo ifashe ibihugu birindwi muri ako karere Thomson Phiri yabwiye Reuters ko kwegeranya inkunga byagiye bigorana cyane mu gihe amapfa yongereye igipimo cy'ibiribwa bikenewe mu karere amajyepfo y'afurika arimo amapfa kurusha yabaye mu myaka ibarirwa muri za mirongo byatumye ibihugu bya zambia malawi na zimbabwe bitangaza ko biri mu bihe bidasanzwe mu kwezi kwa gatanu feri yatangarije ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko abagera kuri mirongo irindwi ku ijana by'abaturage bo mu majyepfo y'afurika bishingikiriza ku mvura mu bikorwa byabo by'ubuhinzi imyaka yabo yangiritse kubera ibura ry'imvura pamu ifite intego yo gukoresha amafaranga yakusanyije kugeza ubu ikagaburira miliyoni eshanu n'ibihumbi magana cyenda kuri miliyoni makumyabiri na zirindwi zifite ikibazo cyo kwihaza mu biribwa muri kariya karere kuzageza habonetse umusaruro utaha wa bibiri makumyabiri na gatanu ishami rya onu ryita ku biribwa pamu yatangiye gushakisha ibinyampeke muri tanzania muri afurika y'epfo no muri amerika y'amajyepfo kugira ngo ibashe kugaburira abaturage bo mu majyepfo ya afurika radiyo ijwi ry'amerika umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international ejo kuwa kabiri watangaje ko ethiopia yananiwe guhagarika ihohotera rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu mu turere turimo amakimbirane ku rundi ruhande umuryango human rights watch wamaganaga ifungwa ry'umuvandimwe wari umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi wishwe bate orgesa wari umunyamuryango ukomeye wa oromo liberation front olf yabonetse yapfuye mu mujyi wa meki w'intara ya oromiya mu kwezi kwa kane nubwo intambara y'imyaka ibiri yarangiye mu ntara ya Tigreya iherereye mu majyaruguru mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri haracyari amakimbirane menshi muri Ethiopia cyane cyane mu ntara za Muhara na Oromiya Amnesty yavuze ko ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje nta nkomyi mu ntara ya Amhara mu gihe amakuru avuga ko amarorerwa yabereye muri Tigreya ndetse n'ihohotera muri Oromiya ahanini bitigeze bikemurwa Amnesty International ibivuga muri aya magambo miliyoni y'abanyetiyopiya yimwe ubutabera n'ubwo ubuzima bwabo bwahungabanyijwe n'amakimbirane uyu muryango wongeraho ko ibivuga ko ingabo za minisitiri w'intebe abiy ahmed zitakoze ubwicanyi byerekana ko guverinoma ikomeje guhakana ibyaha by'ahahise ndetse n'iby'ubu
urakoze eugene mukankusi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri repubulika ya demokarasi ya kongo ihuriro ry'abanyeshuri biga muri za kaminuza zose zo muri icyo gihugu rirasaba leta gushakira igisubizo ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba barasaba kandi ubuyobozi kwita ku kibazo cy'impunzi zo mu mujyi wa goma na nyiragongo inkuru ya jimi shokarani bakomera bahagarariye abo banyeshuri baganiye n'itangazamakuru mu mujyi wa goma kuri uyu wa kabiri ubwo bari bateraniye hamwe mu rwego rwo kwiga ku kibazo cy'umutekano muke ugomeje kugenda wiyongera mu bice byo mu ntara y'ikivu ya ruguru na ituri muri iki kiganiro aba banyeshuri bumvikanishije ko ikibazo cy'umutekano muri kongo gikomeje kugenda gifata indi ntera mu gihe ubuyobozi bugaragaza ko hari ikirimo gukorwa aba banyeshuri bavuga ko leta ishakira umuti ibibazo bidahari ikirengagiza ibihari cyane biterwa n'intambara z'urudaca burasirazuba bw'igihugu uyu ni bwana charles mucyo ushinzwe itumanaho mu ishyirahamwe ry'aba banyeshuri akaba yiga kuri kaminuza ya iyago mu mujyi wa goma ikibazo guverinema imbaraga ishyira mu mutekano ni nke nkeya cyane kuko ntabwo intambara yamara imyaka ibiri uwa gatatu nawe ugiye kurangira turi muri ibyo gusa ubuce bukomeza gufatwa abantu bava aho bari bari bamwe bakarambirwa mu nkambi barimo bagashaka uko basubirayo urabona ko ntabwo guverinoma imbaraga ishyiramo ntabwo ari za mbaraga zikwiriye zo kugira ngo iyi ntambara ishire ikindi aba banyeshuri bagarutseho ni uburyo leta idashyira imbere kwita ku kibazo cy'umutekano bumvikanisha ko kibagiraho ingaruka mu myigire n'imibereho yabo mu bihe biri imbere bwana ndagijimana eritiye ni umunyeshuri wo kuri kaminuza nkuru ya kisangani mu ntara ya copo kutamenya ko bibaho byagaragazwa neza no gukomeza bakareka ibibazo bigakomeza twarumiwe twaragowe kuko n'amagambo yaradushyiranye kubera ibyo tubona igitondo n'ikigoroba ubwo abategetsi ntabwo turi mu mitwe yabo ntabwo tuzi n'inshingano zabo ariko ntabwo tuzi niba babitekerezaho iki abavandimwe bacu ibyo babona dute- ntekereza ko bihagije noneho bada- abategetsi batamenye ko bibaho ngo bafate imyanzuro ihagarika ikibazo twashyira nubwo tugiye gushyira kuba mu burasirazuba bw'igihugu habarizwamo umutekano muke wakoze ku bantu benshi ni nako inkambi z'impunzi zikomeje kugenda ziyongera mu bice bitandukanye by'intara y'ikivu ya ruguru aba banyeshuri bagarutse kuri iki kibazo nabo kibareba cyane impunzi ziri aho rimwe na rimwe zitegereza imfashanyo zihabwa rimwe na rimwe na pame Eh, imfashanyo abo bose babona ni iziva muri pame na- na- n'ayandi ma organization amwe n'amwe akora mu bintu byo gufasha impunzi ubwo rero icyo guverinoma yo twayibwira ahari twavuga ko mu bintu byose bashyira imbere bibuka umutekano w'igihugu ntabwo nzi niba ari amikoro yabuze cyangwa se niba ari indi migambi hari indi migambi bafite y'ubundi bufasha ariko kuba badafasha impunzi mu buryo buhagije ni inzira yo kuremeza ikibazo kuko kuremera kiraremera bwana suki sanda yambaje joseph ni umwe mu banyapolitiki ba teritwari ya masisi uyu avuga ko akurikije abamaze guhitanwa n'intambara imitwe yose irwanya leta yagakwiye kumvikana ikibazo cy'umutekano kigakemuka vuba na bwangu rubanda rugufi bagasubizwa mu buzima busanzwe uko tumaze gutakaza abantu benshi cyane mu indambara y'umuvetwa indambara bari kudushiramo iyo tutazi imaze guhitana abantu benshi imaze gupfisha abantu hano imbwere mana imugunga twapfisha abantu n'amabombe mwese mwarabibonye abana bari gupfa ubusa ababyeyi bagapfa ubusa uzi mu ndambara uri kwica ababyeyi ukica n'abana nta ndambara uzashobora mugenzi ugiye kureba abantu bamaze gupfa hano ni abantu ba rubanda rugufi badafite ikibazo ariko reba bari gupfa batazi ibibazo bya politiki amasezerano atandukanye hagati ya kongo n'u rwanda agamije guhamagarira impande zombi zihanganye fardc na m makumyabiri na gatatu guhagarika imirwano na n'ubu ntarubahirizwa aya nyuma yagombaga kubahirizwa guhera kuri iki cyumweru gishize yarenzweho n'impande zombi kuva ku wa gatandatu ni ikibazo jean claude sebigaragara umwe mu bagize sosiyete sivile ya teritwari ya rucuru avuga ko ari umuzi w'ibindi byose byugarije abaturage Eh, iyi seserefu yabaye sinye hariya rwanda twari dutegereje yuko nyine umuturage aragira agahenge ndetse amahoro akaza kuboneka ariko noneho niho bayo ba venturuwa babongeye kwikunganya kugira ngo bongere batere uturere ndetse banatwigarurire Eh, iyi mirwano yatangiye ejo bundi eh, ku wa gatanu barwanira aho bita giseguro irwano giseguro bamaze kuharwanira barwanaga na ba wazarendu wazarendu bageze nyuma bariretira baragenda ventura zira barakurikirana zifata nyamirima ubu ngubu amasaha tuvugana nakumenyesha yuko eh, ventura yamaze gufata aho bita ishasha hagati aho minisitiri ushinzwe umutekano n'ubutegetsi bwo hagati mu gihugu bwana jacquemain shabani luko ari mu ruzinduko rw'akazi mu mujyi wa goma uyu ukomoka muri teritwari ya masisi yaje gusuzumira hamwe n'abayobozi b'intara uko ikibazo cy'umutekano cyabonerwa umuti jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko ku isi hose umuntu umwe apfa buri masegonda mirongo ine azize kwiyahura umuryango uhuza izi mfu n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bitera abantu guhangayika cyane bakiheba nyamara abagabo bahura n'iki kibazo kurusha abagore kampala inkuru ya ginashosi bahizinga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risobanura ko ubuzima bwo mu mutwe ari ubuzima bwiza butuma abantu bashobora guhangana n'imihangayiko y'ubuzima kumenya ubushobozi bwabo kugira ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye bitanga umusaruro no gutanga umusanzu aho batuye iyo umuntu atari muri iyi mimerere aba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe Dr Akimana Benedict wo mu ivuriro rya Butabika hano Kampala ari naryo vuriro rinini mu gihugu ryita ku burwayi bwo mu mutwe arasobanura bimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe Commonest is depression. Depression is the sad mode.
ati igikunze kugaragara cyane ni uguhungabana gutera kwiheba aho umuntu atakishimira ibyo yahoze yishimira urugero ashobora kuba yarishimiraga kureba umupira w'amaguru ariko akumva atakibishaka akagira impinduka mu mirire akarya birenze ibisanzwe cyangwa bike akabura ituze hanyuma agatangira kubona buri kintu nawe ubwe hamwe n'isi mu buryo bubi agatangira kumva arushe kubaho akumva gupfa akava ku isi byaruta kubaho umuntu anagira ibibazo byo guhangayika agatangira gutinya ibitazwi umutima we ugatera cyane noneho kubera impungenge arimo agatangira gukoresha ibiyobyabwenge dr paul nyende umwarimu wigisha ibijyanye na sayikolojiya muri kaminuza ya makerere yemeranya na mugenzi we kandi atanga ibindi bisobanuro by'ukuntu abantu binjira mu bibazo nko kwiheba bikarangira batekereza kwiyahura ati buri wese muri twe anyura mu guhangayika no kwiheba cyane cyane mu mibereho turimo yo mu mujyi aho dufite ibibazo byinshi biturangamiye kenshi turiheba kubera kunanirwa kubona ibyo dushaka cyangwa tukangwa n'abantu twitaho ndetse n'uburyo dusuzuma imiterere yacu bigena uko ubuzima bwo mu mutwe bwacu bumera rimwe na rimwe usanga turi ihuriro ry'ibintu byinshi bibi byatubayeho ikibazo kimwe kikaganisha ku kindi urugero nko kubura akazi ugatangira guteshwa agaciro kwangwa no kuvangurwa nyuma bikagutera ibibazo byo mu mutwe abahanga mu buzima bwo mu mutwe bavuga ko buri muntu ashobora guhura n'ibibazo byahungabanya ibitekerezo ariko hari itandukaniro ry'uburemere ku kuntu bigira ingaruka ku bagabo no ku bagore
liable to break down ati nk'abagabo natwe duhura n'ibintu byinshi bituvuna ariko umuco ukatubwira ko dukwiye kwerekana ko turi abagabo mu bisanzwe nk'abagabo ntidushaka kwerekana ko turimo guhura n'ibibazo tuva mu rugo tukajya ku kazi ariko ntidushake kubwira abafasha bacu ko ibintu bitagenda neza ariko uzatangira kubona uyu mugabo ahinduka nko mu byifuzo bye imirire imiryamire kandi buri gihe akarakara bidasanzwe icyo gihe umuha urutugu rwo kuririraho no kuganira ku bibazo bye nizera ko tuzagera igihe uwo muco ugahinduka bikaba byiza ko natwe nk'abagabo twaje turira mu bihe bigoye ati mu muco twiga kuva mu bwana ko tudakwiye kwerekana amarangamutima yacu nk'abagabo amarangamutima nk'akababaro akunze guhuzwa n'abagore kurusha abagabo dukwiye kwerekana ko dufite imitwe ituje no mu gihe imbere mu mitima yacu habira ibi tubyiga kare tukiri no mu ishuri aho ubona iyo umuhungu arize biba inkuru ikomeye cyane ni uko abagabo bakiga gufunga amarira kuva mu aba bahanga bombi bavuga ko abagabo bagomba kwiga kwerekana amarangamutima yabo nabo bakerekana ko barimo guhangana n'ibibazo bibavunnye bityo byatuma barira mu bihe bibabaje n'igihe ari ngombwa ntibakomeze kuririra mu mitima kubera ko umuco usaba ko abagabo batarira ukwezi kwa gatandatu kwari ukwezi kwahariwe gukangura ubuzima bwo mu mutwe bw'abagabo muri icyo gihe hano kampara abagabo bane bariyahuye bivugwa ko babitewe n'imihangayiko y'isi dr paul inzobere mu by'imitekerereze y'abantu avuga ko hari umubare munini w'abagore bagira ibitekerezo byo kwiyahura kuruta abagabo ariko abagabo bakiyahura ari benshi kuruta abagore ati ku bagabo birashoboka cyane ko umugambi wo kwiyahura ushyirwa mu bikorwa kuruta abagore kuko bahitamo uburyo bukabije bwo kwiyahura batashobora gusubiza inyuma nko gusimbuka hejuru y'inyubako cyangwa kwirasa mu gihe igitsina gore gikoresha uburyo bworoheje rimwe na rimwe bwatuma bahindura mu bitekerezo ntibiyahure ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko mu masegonda mirongo ine umuntu umwe yiyahura ku isi yose kubera kwiheba byumvikanisha ko ibi bigaragarira cyane mu bantu bahuye n'amakimbirane menshi gucika intege mu bushobozi bwo guhangana n'ihungabana ry'ubuzima nk'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga gutandukana kw'abakundanye cyangwa kubabazwa n'indwara zidakira Dr Benedict Akimana avuga ko ibyo abantu bita gusara bifite impamvu nyinshi zirimo n'ukuntu imisemburo yo mu mubiri iterana avuga kandi ko iki cyiciro cy'abantu bagize rimwe ku ijana gusa by'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe Ignatius Bahizi ijwi ry'Amerika Uganda
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ibinyobwa by'uruganda burarudi byabaye bike kubera iyo mpamvu bamwe mu banyagihugu bigabiza inzoga zikozwe magendu zikomeye cyane ku buryo zigira ingaruka mbi ku buzima bwabo inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyahive ndayishimiye bamwe mu badandaza ibinyobwa bya burarudi mu burundi barugaye ubunywero kuko ubura ibyo binyobwa bimaze amezi arenga abiri bitaboneka iruhande y'abo badandaza abihereza ibyo binyobwa nko mu gisagara c'ubutunzi bujumbura bavuga ko kwizimya inyota muri kino gihe bitoroshe bagasigura ko abo bakubise ijisho ikinyobwa ca burarudi bakigura umurengera je nka jewe nihereza akanyobwa amuseri mugabo amuseri kugira ngo uyironke n'akabare wowe ushobora kujamo ukakironka ico kinyobwa amuseri wigeze ku bihumbi bitanu bine n'atanu bine hamwe hamwe urumva ko buraseri ntawe uzi ikibazo byaba byarahuye nacyo kugira ngo abanyagihugu tubure ibyo binyobwa ugeze ku migwa mikuru y'intara z'u Burundi zitandukanye ubona ubunywero bwinshi bwugaye kubera iryo kena ry'ibinyobwa bya Brarudi abadandaza b'ibyo binyobwa bakavuga ko ikena ry'ibyo binyobwa ririko riratuma bakora bahomba agahombo kanini kuko turashobora gukora nshobora ngene ushobora guhemba abakozi haba n'amarwayi ugasanga ni ikibazo igikoni biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu aje kugura akaburushete bisaba yuko aronka n'akantu ashobora kunywa kandi ikinyobwa icyo ari cyo cyose yifuza apana icyabonye icyo ari cyo cyose muri iki gihe rero kubera izi nzu dusanzwe dukoreramo dusanzwe zizimvye makori ya obeyero kumuriha turiha obeyero tukariha na meri mwene impangu bene izi mpangu dusanzwe zinazimvye izi mpangu zo mwirohero tuguma turiko turariha ku itariki umva rero n'ikibazo cy'usanga umuntu ariko akorera mu buhombe gusa ku mugwa mukuru w'intara ya bururi turi mu bumanuko bw'u Burundi ku kubura ibinyobwa bya Brarudi bari bamenyereye abanywanyi b'iryo hinguriro bihereza muri kino gihe ibinyobwa bikaze nka sapo wine n'izindi biri mu macupa atameneka ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakavuga ko ibyo binyobwa biri kubigira ingaruka mbi ku babyihereza ingaruka mbi ihari ni uko abantu usanga ataco bimara igitondo ugasanga baragoyagoye kandi ivyo biyoga babinywa amasaha yose kuko n'akantu umuntu atekera mu mufuka hanyuma ugasanga no gutaha ntibabitaha barambarara mu nzu rero ni agahombe ku bukinywa no ku gihugu no ku muryango wiwe izo bangara dusaba yuko bazikura kuko kubera zica abantu ku bwinshi zigatwica no kuri kw'imana kubaho no mu ntara z'uburaruko bw'uburundi abahora bihereza primusi ndende canke ngufi amusiteni ndende canke ngufi n'izindi zihingurwa na brarudi batandukiriye inzoga ziva hanze y'igihugu zikaze cane mu bisanzwe icyo baca bihereza bumva ko ari za nzoga nyine birirwa baracisha ku marezo sosiyo mu burundi ko zibangamiye amagara y'abantu ari nka za kiki ari nka za saporo ari nka za savana n'izindi n'izindi ntiriwe ndavuga kandi urumva zirabangamiye amagara y'abantu kuko ugerageje kuraba abazihereza urabona ko ubuzima bwabo butifashe neza no mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi niko kuko ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga bavuga ko ibinyobwa abantu bijukiye byitwa sapo wine kike n'izindi bapfa kuzinywa batazi n'ingene zihingurwa erega n'ubwo birafise ingaruka mbi ukanyoye konyene kuko bahora ukanwa kavanze n'urwagwa ariko ku buryo umutima uca utangura gutera nabi urumva nabyo si vyiza ukanyoye konyene yego nivyo arabangamiga kubera ivyo bintu tutamenyereye utazi n'inyene izo nzoga zambigwa urumva navyo ziratutera ibibazo abaminuje mu bijanye n'inyifato baremeza ko ivyo binyobwa bikaze abantu bihereza ku kubura ibiyeri vya Brarudi bifise ingaruka mbi haba ku magara y'abavyihereza no ku miryango yabo Pierre Claver Ndejimana asanzwe akurikiranira hafi abagendana ubumuga bwo mu mutwe atera kama bihereza ivyo binyobwa muri kino gihe kuhagabira abanyagihugu bategerezwa kumenya yuko iyo ibintu bihindutse bategerezwa kujana n'ihinduka ryavyo bakumva yuko ivyo bintu vyose biza batamenye bihereye atari kubyitako ko byitaye ko bigifite ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo no ku buzima bw'imiryango yabo ni ukuvuga ngo nk'izo nzoga barazinywa bamaze kuzinywa ntibashobora kumenya ngo mbega ndataha mbega abana bafunguye mbega umugore yarutse ateka inkuba n'ingorane nyinshi ishobora gutuma n'imiryango izamuka baba bari basanzwe badandaza ibinyobwa bihingurwa na Brarudi baba bahora bihereza ibyo binyobwa nta kindi basaba nuko iryo hinguriro ryotorera umuti ingorane rifise kugira ngo risubire ku murindi ryahorako buraseri twoyisaba icyo yokora yuko yokongereza ingufu igakora nk'uko yahora kera kugira ngo abanyagihugu tureke ku- kuguma tujuragirika ku- bivanye n'uko tuba turiko turaza kurondera icyo kinyobwa dusaba yuko bogerageza uko bahora babikora tukaba ko amaproduwi yose ashobora kuboneka kugira ngo dushobore gutunganiriza uwo ari we wese uwahora ahurumbira ngaha kuri aka kabari ka- ko ku mpene ashobore kubandanya nk'uko byahora uburongozi bwa burarudi bumenyesha ku rubuga rw'iryo shyirahamwe ko ako kamo k'abanywanyi gatahuritse ariko bakamenyesha ko ikibazo bafise ari ikibazo cy'igihugu kijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro mvamakungu ubukene bw'ibinyobwa bya burarudi mu gihugu hagati bukaba kandi butegwa n'uko na bike iryo hinguriro risohoye bica bishorwa mu bihugu bibanyi aribyo repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo hamwe na tanzania urakoze Thierry Vendayishimiye visi perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Kamala Harris yahisemo Tim Walz guverineri wa leta ya Minnesota nk'ubiyamamazanya mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka azaba ahanganyemo na Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika Temistokle Mutijima itangazo ryemeza ku mugaragaro timu james wales nka kandida visi perezida ryagiye ahagaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu nyandiko yari igenewe abamushyigikiye madamu kamara harris yashimagije cyane timu wales yagize ati timu ni umuyobozi w'ubunararibonye waciye uduhigo mu gukorera neza imiryango y'abanyaminesota nzi ko azazana iyo mitegekere igendera ku mahame mu bikorwa byacu byo kwiyamamaza ndetse no mu biro bya visi perezida abagendera ku mahame yemera impinduka bashyigikiye cyane Walls w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko wagiye uteza imbere imirongo ya politiki bakunze mu nshingano ze nka guverineri wa Minnesota uyu wahoze mu gisirikare cya Amerika akaba yaranabaye umwarimu anabonwa nk'ukunzwe mu bazungu bari mu nteko itora bo mu bice by'icyaro Julie Roginski umwe mu basesenguzi ba politiki mu ishyaka ry'abademokarate aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati Walls ni umukandida udasanzwe uzareshya abatora mu gice cy'uburengerazuba bwo hagati muri leta z'ingenzi cyane nka Wisconsin, Michigan, Arizona na Nevada Jennifer Lawrence umwarimu w'amasomo ya politiki kuri kaminuza ya Virginia wasanga muri Walls abademokarate babonye umuntu wabashije gutsinda mu turere tw'icyaro twa Minnesota twiganjemo abatsimbaraye ku bya kera akavuga ko ari umuntu utunze imbunda ufite ubunararibonye mu gisirikare kandi wavukiye muri leta ya Nebraska aganira n'ijwi rya Amerika Lawrence yagize ati ni umuntu usobanukiwe Amerika yo hagati kandi ufite imirongo ya politiki igana imbere atari uko adasobanukiwe ahubwo kuko yizera ko ubu ari bwo buryo buboneye bwo guteza igihugu imbere akandi karusho k'inyongera Walls yubashywe n'amasendika y'abakozi ingingo ikomeye mu gihe Trump agerageza gushyira imbere ibijyanye n'umurimo na mbere y'uko abashinzwe kwamamaza Harris batangaza ku mugaragaro Tim Walz nk'uwo yatoranyije ngo azamubere visi perezida abashinzwe kwamamaza Trump bari basohoye itangazo rimwibasira bamwita impirimbanyi y'uburenganzira idashoboye muri iryo tangazo Caroline Leavitt umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru mu itsinda rishinzwe kwamamaza Trump yagize ati nta gitunguranye kuba Kamala Harris impirimbanyi y'uburenganzira y'i San Francisco ashaka umwishushanya Tim Walz nk'uwo baziyamamazanye Walz ashishikajwe no kwagura gahunda y'ubuhirimbanyi buteje akaga leta ya California ngo ayigeze kure hashoboka Joe Shapiro guverineri wa leta ya Pennsylvania niwe wabonwaga nk'uza hafi mu kuba yatoranywa nka kandida visi perezida uyu ni umudemokarate uzamutse vuba kandi ukunzwe cyane muri iyi leta y'ingenzi cyane ku nsinzi mu matora ya perezida nyuma y'itangazwa rya Tim Walz Joe Shapiro yanditse ku mbuga nkoranyambaga agira ati mu minsi mirongo cyenda iri imbere niteguye kuzenguruka hose muri leta nkangurira abanyapennsylvania gushyigikira inshuti zanjye Kamala Harris na Tim Walz no gutsinda Donald Trump mu yandi mazina akomeye Harris yari yatekerejeho nk'abagomba gutoranyamo uwo baziyamamaza harimo senateri Mark Kelly wa leta ya Arizona, Andy Beshear guverineri wa leta ya Kentucky, J.B. Pritzker guverineri wa leta ya Illinois ndetse na Pete Buttigieg minisitiri w'ubwikorezi Donald Trump yamaze gutoranya senateri J.D. Vance nk'uwo bagomba kwiyamamazanya mu ikoraniro rusange ry'ishyaka ry'abarepublikani ryabaye mu kwezi gushize biteganijwe ko muri iki cyumweru mu kwiyamamaza kwe Vance azazenguruka muri leta za Pennsylvania, Wisconsin, Michigan na Carolina ya ruguru zifatwa nka leta z'isibaniro mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri avuga ku itoranywa rya Walz Vance yagize ati biragaragaza uburyo Kamala Harris ari intagondwa uyu ni umuntu wumviye uruhande rw'abashyigikiye hamas mu guhitamo umukandida mu ishyaka rye bwite mu mpera z'ukwezi gushize madamu harris yaserutse bwangu nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokarate ni nyuma y'aho perezida joe biden atangaje ko ataziyamamara izindi manda urakoze temistokle mutijimane hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi imbabazi z'umwana ziva kuri nyina umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana